radiyo ijwi rya amerika i washington ndetse mu kirundi n'ikinyarwanda nshuti mwese muduteze amatwi mwiriwe neza hano muri studio ya gatanu muri kumwe na fide niyo ngabo ndabaramukije ndabaha ikaze mu biganiro tubafitiye eh, kuri iyi saha ni ibigeragezo byo mu isi jewe namubonye numva ikigongwe kiramfashe kubera abarozi ari nk'uziriya mata nta muntu ndabona byari amabuye da none hari umuntu yari bwatwara inda y'amabuye kuva mvuka ntabyo nari bwumva abo n'abanyagihugu bari mu isoko ya kivyuka muri komine ya musigati mu ntara ya bubanza mu burundi bavuga ku mukenyezi avuga ko yibarutse amabuye iyi nkuru n'ayandi makuru twabateguriye turayagaruka ko mu kanya gatoya duhere ku nkuru ivugwa cyane ngaha muri leta zunze ubumwe za amerika perezida wa leta zunze ubumwe za amerika donald trump yoba yarise ibihugu vya afurika ko ari ibihugu vy'amazirantoki mu nama yagiranye ejo kwa kane n'abashingamateka n'abakenguza- murantunga n'abakenguzamateka b'abarepublika n'abademokarate mu ngoro yiwe maison blanche twumviriza mugenzi wacu thomas kamirindi nk'uko ibitangazamakuru bitandukanye byabishakaje Trump yaba yaravugiye ibyo bintu ejo ku wa kane aho akorera muri White House ari mu nama na bamwe mu ntumwa za rubanda ku bibazo birebana n'abimukira bakomoka muri Afurika no muri Haiti muri ibyo bitangazamakuru harimo ibikomeye nka Washington Post New York Times na CNN mu magambo ye bwite perezida Trump ngo yaba yaravuze ati kuki twakwemerera abantu baturuka muri ibyo bihugu by'amazirantoki kuza hano iwacu twagombye ahubwo kwemerera abantu benshi bava mu bihugu nka norvege umuvugizi w'umuryango wa afurika yunze ubumwe eba Kwa- kalondo yabwiye ikigo ntaramakuru associated press ati biteye ubwoba naho anc ishyaka riri ku butegetsi muri afurika y'epfo ryatangaje ko amagambo ya perezida trump ari igitutsi kirenze imyumvire naho guverinoma ya haiti yahamagaje ambasaderi wa amerika iporo prince kugira ngo asobanure amagambo ya perezida trump urakoze thomas kamirindi kuri iyo nkuru tuve muri amerika tuze mu karere k'ibiyaga binini mu burundi icuka nticyazindutse ari cyiza mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu hagati y'abayoboke b'umushingamateka agaton rwasa n'urwaruka rwa sended fdd ku mutumba wa kinama Kinama muri komine mubimbi w'intara ya bujumbura intandaro y'icyo cuka n'isambugwa ry'akazu k'idandarizo y'imihwi abagera cumi bavuga ko uh, bayoboka icegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka bahora badandarizamwo bavuga ko kasambuwe nabo muri CNDD-FDD ni inkuru y'umumenyeshamakuru w'ijwi rya Amerika Evariste Nzikobanya ako kazu k'idandarizo ry'imihwi kari gasambuwe kari ku ibarabara rya bujumbura bugarama ahashamikiye ibarabara rija ku mugwa mukuru wa komine mubimbi ko karaye gasambuwe n'abantu bataramenyekana gushika ubu vyemezwa n'icegera c'umukuru w'umutumba k'inama mukuru misheri ni ukuri nafashe nkatera kamo kuko ntaho boshirana ntaho bazoshirana ni abavandimwe ni abavukanyi barumva boba ari ikibuga cyoba gitanguye nabi ariko je nibaza ko dufise udutwara nibaza ko mwemo mubaza hanyuma agaheza akaza agatanga ihumure kumbure bakarema bagasubira hamwe n'ukuri ibintu bigasubira uko byari biri kuko kweri jewe aha mu- mu kinama nivuge mu ki- mu kinama ni ahantu harameze neza cane atanjyane ati abantu bapfa cane cane ivy'imigambwe wasanga bicariye bisangira icupa abari basamburiwe ako kazu bavuga ko kasambuwe n'urwaruka rwegamiye umugambwe uri ku butegetsi bakabivuga bafatiye ku kuntu rwari rugize iminsi rubasaba kuva inyuma y'umushingamateka gato rwasa bakinjira muri CNDD-FDD ntibashima guha amajwi ijwi rya Amerika ku gutinyirira umutekano wabo ariko ibyo bavuga vyemezwa n'umushingamateka Pierre Celestin Ndikumana yatowe mu ntara ya Bujumbura ku ruhande rw'abigenga mizero y'abarundi harabanje haraba inama yakozwe n'abantu hama baravuga bati umuntu wese akiyoboka umushinga amateka gwa sagato yitwa ko ari muri mizero nta bubasha nta burenganzira gifise bwo kudandariza aha kwibarabara urumva birateye agahinda abantu b'abanyagihugu bibaniye neza babana badandariza hamwe abasendedefuded abo baba muri mizero no mu yindi migambwe mugabo hakaza abantu babacanishamwo bavuga yuko bamwe bohakorera abandi batohakorera vyaciye bishirwa mu ngiro rero mu ijoro ryakeye aho akazu k'abakoreramwo ivyo kudandaza imihwi basanze kasambuwe hanyuma abagasambuye n'abari bariko barahiga kuva hirya y'ejo ko bazobirukana birumvikana musitanteri wa komine mubimbi leonidas ntirandekura yishikiye mu kinama kwirabira uko ibintu byifashe yabwiye ijwi rya amerika ko icyatumye ako kazu k'idandarizo ry'imihwi gasamburwa atari imvo za politike yaririga ry'abantu cumi na bane ariko cumi n'umwe ni abaseneri defudedi batatu n'abo mu mizero murumva rero bivuzwe ko baba habomowe akazu gakoreramo amizero y'abarundi no gushikuza si byo namba ahubwo imishamirano mugabo koko yarahabaye nk'uko nabitohoje yabaye hagati y'abatoza kori ba komine hamwe n'abakorera kuri iryo rigara ntibashoboye kumvikana ku kuntu botoza amakori nk'uko twabisezeranye hari ukuntu batashoboye guhuza bituma bashamirana guhera ejo gushika naho ako kazu kabomogwa muga twitwaje tugasukamo mabisi nayo ku bijanye n'itotezwa ryoba rigirirwa abayoboke b'umushingamateka agaton rwasa basabwa kwinjira muri sendedevdede ku nguvu uwo aramuswa komine mubimbi ashikiriza ko atabihari agahumuriza abo baba bisabwa ntibabishire mu ngiro ndabahumurije cane uretse bimwe vyo gushikuza ko muri komine mubimbi mu buce bwose bugize komine ya Mubimbi, mu mazone yose aba FNL n'abasenedefdd canke abo mu mizero basanzwe babanye neza n'abagumyabanga nta nzira ikirasha uretse ko rimwe rimwe haduka ikibazo bamwe bamwe bagaca bashaka kugikamisha kugira ngo berekane ko bariko baratotezwa ariko muri rusangi nta totezwa rihari hagati y'abagumyabanga nta mu mizero ivyo bintu nta bihari wanashaka uwo bishikiye wese tumusaba ko aca dushikira agashikira abajejwe intwaro kugira ngo bahanure canke bahane uwo bayakoze iryo kosa umushingamateka pierre celestin ndikumana yatowe mu ntara ya bujumbura ku ruhande rw'abigenga amizero y'abarundi asaba isanurwa ry'ako kazu kugira abahora bagakoreramwo basubire ku kivi musitanteri wa komine mubimbi aterwa ko kamo ashikiriza ko inyuma y'urugendo yakoze aho mu kinama we n'abo bafashanya bafashe ingingo nuko ico kibanza kiba kirugawe imbere yo kumvikanisha abahora bakidandarizamwo avuga ko bapfuye ibijanye n'amatagisi ibitemerwa n'abahurikiye mu bigenga mizero y'abarundi babandanya bavuga ko ivyabaye ari totezwa ry'abatari mu mugambwe CNDD-FDD muri komine mubimbi y'intara ya Bujumbura Evariste Nzikobanyanka ijwi rya Amerika urakoze Evariste kuri iyo nkuru mu Burundi kandi hari umukenyezi wo mu ntara ya Bubanza komine Musigati avuga ko yibarutse amabuye amakuru uh, ku ivuriro ry'umusigati aho uyu mukenyezi ari amenyesha ko kuva ku wa kabiri ku mugoroba gushika uh, mu bucagucagu bw'uno munsi ku wa gatanu yarageze ku mabuye cumi n'atanu ibindi kuri iyi nkuru twumviriza umenyesha amakuru wacu fidelite ishatse
turi igihe cy'isaha zine ku ivuriro ryo muri zone ya kibyuka tuhasanze ubwinshi bw'abantu bamwe bagizwe n'abana baje gucandagwa abandi nabo baje kwivuza ekaye n'abaje kuraba ibitangaza byahabereye uvugwa ko ibyo bitangaza umutegetsi witwa ndokubwayo jeanne marie asanzwe yubatse aho mu kibyuka nyene ku mutumba wa gatare agacimbira igayiro ni umukenyezi w'imyaka irenga mirongo itatu afise imvyaro ndwi aho tumusanze aryamye yatwiganiye ko atambanyi yari afise ahubwo yuko yagiye abona bimushikira ko hari kuwa kabiri ku mwanya wo ku mugoroba niho rero mwumva ico kintu bishinga nk'ibise vy'inda mwumva ico kintu kigomba kunca mu buzima aho nogiye kwituma harabura ikiza ncambwira muganga ngo andabire aca kura yisashi itekeyemwo ibintu mengo nibiyo harimwo n'ibintu mengo nibiti vy'ibinyota bifundisemwo gatatu numva ndaribwa rwose ndongera ndabwira muganga ndabira acakura yibuye cabiguma birakurikirana uko nyene rero abibarutse bo barabizi kurya ibise bizana umwana nikomererwa arinziza ukuboko nyene nkumva ko ndushe mbabaye arakoresha inguvu nyene yambaye ga kinziza ikiganza kugira ngo agikureyo kigasubira imbere mu bihimba vy'irondo kigasubirayo hama gakwega sinzi ukuntu mukama tugirira neza kikavayo ayo mabuye ava muri uwo mukenyezi aguma yegeranyirizwa mu gikarato ayamukomeretsa cyane cyane ni mwene ayo turiko turayakurayo iryo sare Mm. kagasashi rero ni aka n'aka ka- harahujwe Bagasashe nako n'abaganga bashika nako.
bane ariko batwereka yose hamwe amabuye yamuvuyemo byamaze kumukuramo hariya biza nk'ibise we kumva ko mengo rirakorotse rik- rikururuka rikashika indani hajya mu gitereko rivuye mu gitereko wewe aca guhamagara wowe ugaca ugenda ukagira tushe uka- ugaca uryumva maze kuryumva uca urondera uburyo bwo kurica munsi kugira uri- urigarure ntirigume ryinjira indani kuko urikoze ko rica rishaka kuba nk'isubira indani kuko ubwawe ibi bintu ntibisanzwe n'ibidasanzwe kuko n'irya mbere ndabibonye nahora mbona eh, ayandi maka abantu baza ab- abana bakavuka amayentesite ari hanze abo bose mpora ntababonye ariko kubona amabuye n'irya mbere mbo- ndabibonye n'uyi saha je twabonanye aje- aje kumbwira yuko n'irindi rigomba kuza aho agwariye mu cumba hariho abandi bagwayi yamara ibiriko biramuvamwo birabateye ubwoba ndayizeye jean batiste ahagwarije umwana twe twumva ko mindu ntituryama mva turagira ubwoba ariko haraba ibintu nk'ibyo tukumva ati natwe turwarije ngaha igihe vyomuvamo natwe bikatujamo A- ari ibintu vy'ibuye bimuvamwo tumva twibaza ko ari ibintu bamuroze ku munsi wa gatatu mu kivyuka isoko iba iriko irarema iyo nayo idugura iruhande y'iryo vuriro abaje muri iryo soko twaganiriye nabo nyine bavuga yuko amabuye ava muri uwo mukenyezi afitaniye isano n'ibirozi Emete mbere nabibonye naguye mu mazi mbere ntavyo nari bwigire mbona no kuri kuva navuka n'ibigeragezo vyo mu isi jewe namubonye numva ikigongwe kiramfashe kubera abarozi ari nkuziri amazi nta muntu ndabona byaramabuye da none hari umuntu yari bwapfa twarinda y'amabuye kuva mvuka ntabyo nari bwumva ubu nawe ko muvyumvise mu bisiguro nyabaki ngaho iwanyu kimwe gusa abantu b'abategetsi ntibemera yuko abarozi bariho none twebwe turabibonye ko abarozi bariho kandi twahora tubibona none ngibi biribonekeza ubu eh imana irabikoze ibyo ni imana ikoze no kuri bishatse ko abantu bemera igaragaza ibyo biroti bose babiboneka abarozi bariho urongoye iryo vuriro janine niyo nzima yabwiye ijwi rya amerika yuko uyo mukenyezi bifuza ko ataha kuko ikibazo ciwe kibarengeye ndiyo ku bwayo janine wewe asaba ko yogumizwa hafi y'abaganga Je nifuza ko noguma ahantu nyene kwivuriro kugira baze baramfasha ivyo bintu babinkuriramwo igihe coramuka kije ba muganga bakamfasha bakakinkura gaspa nkurikiye umuhanuzi wa buramatari ajejwe imibano nkino n'imico kama avuga ko icyihutirwa kuri uwo mukenyezi ari ukubonana n'abaganga b'abahinga kugira ngo bige ikibazo ciwe ntawuvuga ngo nukwibaruka kuko uwibarutse yibaruka umuntu bariya n'abaganga bato cyane nta bintu byinshi cyane bafise nibaza yuko bakwiye guca bamu- bamugirira referanse akaduga hejuru ku baganga bafise ubuhinga gu- kubasumbya kugira ngo kumbura ashobore kugira n'ibipimo barabe ingorane ituma uwo muntu a- avamwo amabuye umusitanteri twabimusabye ko ari ntaho nikora bafashe kugira ngo ashobore gushikira abaganga b'abahinga ibijanye n'ibintazi si irya mbere bivugwa muri komine ya musigati mu mwaka uheze ibihumbi bibiri na cumi n'indwi hari umugabo yishwe ahogwa ibirozi muri komine musigati mu ntara ya bubanza fidelite yishatse ijwi rya amerika urakoze fidelita kuri iyo nkuru uyu ni umwanya w'ikiganiro muri kuri kuri la benevolencia
Murika, murikira ukuri. Murikira ukuri. Murikira ukuri. Murikira ukuri. Murikira ukuri.
ubuheruka muri murikira ukuri
Sasa muhe nambie kwanza mukambi mwe bikuhaye kuva waturikiye ca kintu Ego.
abantu barafise ubwoba bumwe budasanzwe baguma bibaza ko hari ikindi kintu kizosubira guturika mpaka hivi ntimuramenye ivyabaye mankete naco yatanze wapi ahubwo ingorane ni uko hari abantu batanguye kwibaza ko cari igitero c'abanyabugo kuciya nini bibaza uko hajya mu ikambi abajene nk'ababitwe na funderi Ego.
nukuri barateye amakenga sasa weya uwezi ukabambia waende polepole kare kebuke kare iyo ntambara ntibishoboka gute Eh, ntibishoboka ndakubwire Eh.
ubu ndabona aciye ko baguma bampunga batakimvugisha baragira tutazi iyo baroye ni ukuri numva mfise ubwoba ko hari ibintu bibi bishobora kwaduka mu ikambi Murika, murikira ukuri.
hagereho ikintu utabitse bugenda bibaza ngo kiroroha gutora gaso wewe n'amaki kuri kurasamburira ibintu hari ikintu nariko ndarondera ico kintu urondera mubiri wanje utambajije n'igiki kubera ko utambwiye ngo nakiguhe nariko ndakora cambura ingena mbandanya nza kuraba ngaho iwawe ko ataco noba ndafashe none mu madoshanga nuku wewe wibaza ko woshobora gutora ikintu utambajije eka nase kuri rwanda kuderanja ne nabonye umengo ufise akazi kenshi none ico warondera warose ahubwo nasanze rero ndondera umuhoro ndawufise mu kwaha Mm, cari gihe cari gihe nibuze ko nahisanzwe ndabizi bo genda rero bana akazi nanjye mbese nkore gaso gaso indira gatoya la prochaine fois keneye ikintu aha mubiri wanje uzohora umbwira ndakiguhe ese tu kirazira kwinjira mu mubiri wanje ntahari
Vyahavuye bigenda gute? Ih, chef. Biko ciwicara kuri iyo chaise ya plastique?
none hari ico Oya.
Huh?
Oya, reka ndakubise.
Oya, sava, sava.
Kandi mwe mwangora.
wese sandra sha yamara nyinshi nicara mu kibanza cawe kandi nagusanze mu- mu biro byawe Erega umushoferi ibiro byose biba ari kuyiwe.
Ah, aya, aho ni wambaye nk'agasore nagiye nsanga ari mu biro wanje ariko arirabira mu madosiye atasho yinone asha gasore wumva Byarabyubahutse.
Ah, bon ya nibaza ko ko ari ugutamenya ibya administration uko bigenda ah, n'ayahandi Naho ho wowe utazi uko bigenda wo kubaha ibiro bya shefu.
bon naramukebuye nibaza ko atazosubiye bon reka dukore iby'akazi bisanzwe Yego yego.
j'espère ko dokima zose baziteguwe Yego.
ah.
Nde dokima zose ngizi naziteguye.
Okay.
Sinzi ko ico mushaka duherere.
bon pour le moment zana balance comptable hein? hama uzane na bilan eh, uhejeje uca urategura na mpuze tura- Mhm.
plan de trésorerie eh, na, na livre de caisse ok Eh, ibyo byose nza kuva ngaha duhejeje kubiraba Ahe ngizi nazishize hafi.
Ah, okay.
Yego.
Très bon.
Ngiyi imwe.
reka turabe
Iyo mu- iri munsi ni bila.
aha ok ndabona ko pense ziri bien détaillé Hein? asaba asaba tura sandra So?
wabivye neza ngaha Mm, Yego nari navirivye.
sha harimo akantu katameze neza turaba raba raba ngaha ndabona ko passif na actif birangana mugabo Mm. mparuye neza sanda sibyo passif actif ndabona ko bingana kuri totale mugabo Okay okay. Nivyo ndabibonye aho nihende.
Voilà.
Nakarero gatoya reka cyo ndagakosora nyene.
Eh, eh, il il faut bien vérifier sandra muri kontabe turabizi hein?
Yego.
Eh, utu rero benu ntituri tolerable na gatoya Ha, ivyo ndabizi nyene.
onotorere pasa hein?
Ego ntihamusanga nyene kaguciyemo. Reka cyo ndagakosora ubu nyene.
ok très bien Euh, voyons sinon apparemment ndavye les entrées et les sorties eh bon ego finalement sanze dukora twunguka vraiment bishimishije Ego, situation imeze neza.
ok ntaho kwiheba.
c'est bon c'est bon c'est bon Ese ni kwirunguka neza she.
naho ni Ego bo fra.
ego Ah, sira none gasandra Saba.
waraje gutegura imishahara y'abakozi Ah, eh, Huh? ngira eh, urabona ko ukwezi kugeze kure Huh?
batanguye kubitegura ariko Eh.
sindaheza.
Eh.
Ibaza nka semaine prochaine nzoba biri.
Eh, no no no no no no, no sandra ndagusabye ukora ibishoboka amapema yose aherane n'iyindwi Huh? iva ko abakozi bahembwa ato Huh? ego Reka cyo ego ndabigira priorité.
Mhm.
Ndibaza nkejo bizoba byatumye.
cyane ego kandi umviza wibuke no kuriha abafoniseri b'amafi Mm, je sinshaka umuntu n'umwe yiduka akora mu mafaranga yatevye yiwe Mm.
Ah, ah, je ne veux pas ça Huh?
Ugabo uratandukanye n'abandi bakoresha kweri she.
eh kubehe Ntubwire ngo n'abakoresha benshi bitwararika ko abakozi bahembwa ku gihe.
Eh.
Oya.
Eh, bon no quand même maze gukoresha umuntu ukwezi kose hagira ko aronka agashahara kiwe ugatangura gukwega amaguru oya Sivyo nyene.
honyine ubu hari ubukene sandra urabizi Ego.
kandi agashahara bakaronka ba- bagakeneye eh?
Chef.
fo rero fera attend hein?
Chef bwa bundi Eh.
nico gituma abakozi bagukunda kweri.
ah bon burya ngo ngo barankunda eh?
Basha bose Eh.
bose guhera kuwa mbere gushika kuwa nyuma Eh.
barakuririza.
nabyo narinze bo ok sandra reka rero wewe uca urategura imishahara si possible Eh, ndari ndabisinyiye umunsi byose hein?
rurabiga
yeshe avanse avanse mwabibwa mwe inda hasi nababwiye ko muze murakwiga inda hasi wesha we wabivuyemo Funde.
Garuka.
Bandanya wa muhungu we. Ngurya araje aratwica. Reka byanse. Byanse.
wesha uriko urangezanga nange inda hasi nyarusa
Erega ni ni mumu waje biragoye. Guhaca twubitse.
mwari muzi ko muje kuryama ku matera umwasi ndatera mu kurwana uzobanza kurondera imatera uryamako hasi nyarusa avanse
Basi shefu tureke basi tubanze turuke gatoyi. Ehera abarega n'impundu zamaze gutabukirako.
Okay. kubera ko ndi umubyeyi reka ndabahindurire
ni ukuri mwoba mukoze debu mwese debu haguruke ndabereke Ego.
haguruke
Oh, yo bitwe muri byaba byoroshesha mwigisha wanje ntuguhwe pfa kujinyika muhungu uwo mugabo nawe umenge n'ikigongo yarakimize urabona ingene atwishe ganuze aratwishe nabisha muri mwebwe ni bande bamaze kujya muri pisine
jewe ndamaze kuyicamwo Hey, wewe nyene niwe uca ubatangurira ubereka akarorero iki giti murakibona Turakibona. Turakibona.
Okay, sawa rero ubu rero mururira iki giti muce mutsimba mukubite plonjo ngaho mu mazi wagiye
bitwita oya data wanje narusangira numvise nabi avutse ngo ni mu mazi ikoresheje umubyizi avuga ngo ni mu mazi kandi mbona ari mu binogo by'amabuye
ngo dusimbire muri ibyo bihongo by'amabuye
mwaga n'ibiki ntimwumvise komandema Eh, Ko- komandema twayumvise mu- mu- mugabiki mushaka kungarariza
oya zo kukuganiriza mugabo namwe murabona ko eh, tutosimbira muri ibyo bihongo by'amabuye reka tuwaziga amagaraje ayo mabuye muri ko muravuga muyabonye hehe jewe ndi komanda wanyu murabyumva ndababwiye ko ari amazi mubifatwe nyine mugabo shefu silence muri iki gihe n'ikintu babonera mwebwe mufata ko atamaso mufise jewe rero mbona amazi nta mabuye mbona bazi shefu ngaho wanza ukaduha akarorero ugasimbiramwo wewe kugira tubone ingene tubigenza ariko ndagatsindwa ubu rero nimwe mugomba kuma amategeko
funde urumva ibyo ugize nimwe muri ko muraforoma canke nije ndiko ndabaforoma ubu rero porogaramu irahindutse Ah, umviriza Eh, rasambire ma mwese aha uko muri babiri Ah, nyaruka.
bazi shefu tugirira ikigongwa hagarara murabana nyaruka mwebwe nyine nimwe mwikosoranira kubitana amakofi sa kubitana amakofi
dukubitane gashefu kandi turi bamwe bitwi nyaruka utamukubise nkubita wewe nyaruka yarararara bitwi urabutse ko nkubita kabiri mwongera irindi mwereke kuri umukomando
nuko beti wihuta ngo nta maboko mbise
Mwongera irindi sha musubire na Eh, musubire nawe Eh, nturiherane sekeza aho rero muriko murabakomando kubita
ko mbona wagariye kuri iyo meza y'abakiriya witeretse icupa Eh.
kandi nzi ko utagira n'iritoboye we warikuye hega kinyota kuye Ah, ah, ah, Ah, ah, jewe kinyota ni- nije wabonye ah.
ko nobura icupa nywa shewe Ya.
upfe kutansaba gusa nawe uragara kuri iyo meza umenga aba bandi bakiriya bose nibo basorore aho rero bari banse kunsomya ngo unaburi inzoga nywa jewe kinyota none warikuye hega batampaye imana irayinyiherasha
kinyota Eh?
nizere ko atariyo wivye mwami uribuka ingene vyagenze kwa gakima
mbebe basha wewe umeze gute wewe kimeze gute wewe gusa ndakubwiye aho norinda kwiba jewe kinyota none sikumeze nizinyizanira hanye ntarinze guhaguruka jewe beshira hiyo sha none zimpamagaye nanje zize turabe yo mbega ayo macupa warunze aho iruhande yawe Yo.
Eh, ari wowe hinga utangura kwibaraguza wibi wiyashangishwa ngaho
Uh, ewe kinyota sha nari gutanga
No- no- none nibiki wewe Ni- ni- nibiki urapfuye nabi kinyota nawe yo. aho wagiye urarongera utwo bagiye barasigaza mu icupa Eh, none ingwane ziri hehe igikuru si uko eh, ndonke icupa ryuzuye inzoga Oya, gusa reka.
ariko ibi bisazi nivyo mbona biriko birangora bi- Basha.
bigomba kumvumba gusa navyo umengo babigomoreye hano raba ico ufundikiza sha ntizihave zidumbukiramo Eh? Eh, ndirasha ndakwereke eh, ingene nda- ndazihana guti izi ntizindusha ubwenge shaza.
yo. ehe none ko mbona usokoreye akanoti k'ijana ugira Wewe.
uzihiga iture kugira zigende wewe banza urindire gusa reka kwihuta Ashi.
aha iruhande Wewe naho urasaze. Eh, are.
aha iruhande reka Eh.
ndahasuka inzoga Eh, ico wirabira
nyambara ivyo uri kuramura aho ho urazihamagaye kinyota wabonye Kwerekesha.
ngira ziciye zi- yo ziziye rimwe noneho zose ehe kinyota ra Kanakwe.
ya ya ya ya Uh.
Ehe.
ndagufashe sawe Ewe.
ndagufashe kinyota wewe uri ingore In- inki- banza uje ngaha yo.
ingore
Ewe, kinyota wasaze Uh, uh, tak. Uh, iyi yaragaha n'umuseko yakura ahantu uze niyi niyi ni ingabo yo ingabo ziciye ziba zitatu none ivyo vy'ingore n'ingabo ubwo ubuvuga n'ibikigakinyo nyamba wasaze mbega womenya gutandukanya gute isazi y'ingore n'ingabo reka reka shaka karakara kwigirira aho nyene ntavyo ubona wowe ntavyo uzi eka da je navyo mbona we ubimenya gute gakinyo oya mugabo birumvikana burya twese ntitunganye ubwenge nyambuza ubwo kunywa inzoga gusa asha ari ubwo naco urabufise reka nikorere mve guta umwanya ko wumva yo Eh, kinyo eh, eh, eh, raba raba Ego, nyereka turabe Eh, eh, izi- izi zigwa ah, ah, ahantu asusa inzoga ninki ni ingabo Yo, eh, ami- Izi nazo?
ego ziwa ku mafaranga ku mahera eh, nawe uca ubyumva ko ari ingore
yo basha bwa bundi ibintu bigeze hiyo nce numva ubwoba basha n'ukuri
Nyatari msisikii. Mweheri naambia vitu vingi sana kuhusu pale Mukambi. Sikia sio iko bien, hameze neza na gato.
none ariko vrema baciye bishyiramo ko abanyabugo babateye bataramenya n'ivyabaye ivyo ari vyo
Eh, sijui, sijui vrema. Ariko bose bibaza ko ni twebwe abanyabugo.
mugabo basha erega nabo bafise ubwoba Naje unaanza basemea, unaanza basemea sasa. None nimba umuntu ufise ubwoba ucutangura kwagiriza abandi, ko nivyo bagize yo ataki.
umva ariko ntidakubwiye usanga ari abo babateramo bagaca bavyemera uko nyene kubera ubwoba tena ngo bafise ubwoba ngo nibaze.
sisi batu babugo eh? ngo tuko turapanga iyindi atake ubona ko ivyo ari vyo eh? ngo tuko bapanga atake tubamalize bote bote tubauwe Hapana.
hivi sasa bajene bamukamu wajua kunafanya nini hmm. bako napanga na benye milisi yabo bako najipanga banaborganize ko bariko milisi baritegurira intambara ariko gamana aho rero nafundera usanga birimo ariko ndagowe mana yanje sasa tutabakia tunakaa bila kufanya kitu Tufanye nini?
umuriro ukurakara tukume twicara Sisi hatuwezi kufanya kitu. Tufanye nini?
no tunaweza fanya kitu nora note turashobora gufasha Nivyo.
Wii, nivyo Hapana, kwanza si kazi kachu mi najua kama ule mama kama ndio kazuba iko anafanya mareunion na baautorite ba hapa bugo Iga natwe twofasha hapana nora natwe Hapana, twofasha Nora.
nitwe buri tudukora sasa pu- nikuulize kitu sasa probleme za sekirite nizi turaba twebwe ni, no, ni responsabilite yetu sio responsabilite tu yaba autorite byose biraturaba aricyo tunashobora gukora antuka mimi sioni chenye tunaweza fanya Ah.
bajene kama sisi hatuna pouvoir yoyote oya Ah, nora bajene ba autorite ivyo kure ariko aravuga nivyo erega nora umutekano ni mesi naja Eh? sinjo ifu tufanye kitu tunaweza nora tusijisuzestime tufanye nini dukore iki ona sasa eh?
byonyene nibutse ko funderi namuhanuye akanka kumva ca numva norwara mu mutwe jipe amani mama n'ubu usanga ariko arahenda bamuteramwo ivyiyumviro bicuritse gusa njo probleme ya batu chemie nao tufanye turondere abajene ba pabugo eh? komsa tujiorganize tufike tunaenda mukambi tufanye renyo na bajene ba pale komsa tuvugane kuri ico kintu Kandi komsa saizi- tukishaongea batona kama pale tuko bien nivyo erega ivyo vyose biva ku mwikeko gusa sinjo sinjo njo hivo njo kuri solution komsa batakomprendre si hapa na na kimwe nivyo turimo nukuri nivyo mushoboye kuganira na barya bajene bo mw'ikambi bakabona vrai.
ko atakibi mubashakira Batatwelewa.
Bazoca batahura ko ivyo babiyumvira ko atari vyo nivyo no nora vraiment ni kweli wewe Nuko unaonaje tubarondera tuganire Eh? wewe unaonaje lakini
bebasha umwugari hano yangiza ibiki Eh? isaha yose ndamurindiriye muri kano kaburi Hmm. ubwo nikambeshe sinavyumva enge ndamutelefone numve ngako karaje nyagahimbiri yo ahantu harateye ubwoba iyo ntakubona nagira subira inyuma niruka
wesha eh uraza aho nakurindiririye nukuri urambabarira shefu urambabarira nukuri si jewe urashobora kunyiriza ngaha jewe ukandindiririza isaha yose erega nashyitse hakiri kare ngo ushike kare sindakubone nari natinye kwinjira mu kaburi harantera ubwoba cyane
ewe gasoresha
basi baza ngo ndakubeshye nicyo gituma mbona uri kurajugumira utinya ko nawe uhava ucupfa
iminsi yose iyo nciye ngaha nca nibuka papa kandi ntazopfa nsubiye kumubona ikambabaza cyane nukuri
urambabarira sinabyibutse n'ukuri era ntaco bo ofete nashatse duhurira mu kaburi kuko ariho hinyegeje atawutubona eh aho nta kibazo yego n- none wazanye vya bindi yego ngibi nabizanye eh eh nimwakire
aha okay aho sha zana turabe rero ibiganiro tuba tubafitiye kuri iyi saha ntibigarukiye kuri radiyo ijwi rya amerika mubandanye muri gukurikirana mu biganiro bikurikira